Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki cumi na zine y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni saa kumi zo ku muhingamo mu burundi no mu rwanda ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na frederic nkundikije uyu munsi niho igikorwa cyo kwiyamamariza gutora yego canke oya mu matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi gihava kirangira two kwibutsa kw'iryo tora ritegekanijwe kw'igenekezo rya cumi n'indwi y'ukwezi kwa gatanu ni ukuvuga mu minsi itatu iri imbere mu ndwi zibiri igikorwa cyo kwiyamamaza camaze abahurikiye mu migambwe itandukanye hamwe n'abarongoye amashirahamwe barashikirije ivyiyumviro vyabo vy'ukuntu igikorwa cyo kwiyamamaza cariko kiragenda ahanini abariko biyamamariza gutora oya barashikirije amakuru avuga ko banywanyi babo baturikwa bakanaterwa ubwoba mu bice bitandukanye by'igihugu mu gihe ngo hari n'ababandanije kwitirira urunani batarimwo kugira ngo bayovye abandi mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu buca ari ku munsi wa gatandatu naho umurwi w'abantu bataramenyekana barakoze igitero mu ntara c'ibitoke cagandaguye abanyagihugu barenga mirongo ibiri na batandatu mu kiganiro cy'uyu munsi muri sanga twatumiye jangwa gilbert beko arongoye ishyirahamwe gishinze gukurikirana amatora imbere y'uko aba mu gihe nyizina cy'amatora hamwe n'inyuma y'amatora mwiriwe neza jangwa gilbert beko
amahoro neza nyakubahwa nkundikije murakomeye
yego turakomeye kandi turamukije abakozi bo muri radiyo yanyu ijwi rya amerika twongeye turamutana abenegihugu b'abarundi bagira batwumvirije n'abanyamahanga bose n'abarundi bose baba mu bindi bihugu bagira bumvirije ijwi rya amerika n'ibiganiro tuza gushyikirizako egome turi kumwe kandi na pierre clavere nahimana umunyamabanga mukuru w'umugambwe sawa nyafrodebu mwiriwe neza pierre clavere nahimana
mwiriwe neza nkundikije ndongeye ndaramutsa n'abumviriza bose ijwi rya amerika murakomeye namwe
ni amahoro turakomeye gushika kino gihe yegome turi kumwe kandi na emmanuel bamenyekane umurundi ahora afite uruhara rukomeye muri diaspora muri iki gihe akaba ari mu burundi mwiriwe neza emmanuel bamenyekane
muriwe neza nkundikije nkaba ndamukije n'abanywanyi b'ijwi rya amerika bariko baratwumviriza murakomeye
ego n'amahoro gushikaho tugeze ubu ni amahoro yigenza uretse bivyaraye biciyemo gusa mu ntara ya cibitoki aho abagizi ba nabi baje bakaduhekura bagahekura abantu bari bisinziriye ataco babahora ahandi umutekano ni sawa yegome imbere y'uko rero tuvuga ahanini ku gikorwa cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya nashaka dutanguriye ku gitero ico gitero muvuze cagandaguye abarundi ataco bazira igitero cakozwe ku bantu badashobora kwivuna ubwa mbere na mbere twashaka guhoza imiryango y'ababuze reka rero ariko dutangure kuri mwebwe mu nshingantahe pierre claver nahimana ico gitero cakozwe mu cibitoke mu giha insiguro nke
kuri ico gitero cakozwe mu cibitoke kigahitana abarundi batari bake twaramaze gushikiriza aho duhagaze mu muganga isonafureze twarashikirije yuko duteye ivyasi ico gitero be n'abagikoze tubona yuko ari kibi gikomeye cyane rwose tugasaba ahubwo yuko abarundi bose boja hamwe kugira ngo ntibitandukanye muri ibi bihe bikomeye nk'ibyo kugira birinde baze baracunga kugira ngo ibintu mwene ibyo ntibisubire twongera turahoza imiryango yabuze twongera tuvuga yuko ibintu mwene ibyo ntibishobora kubaka igihugu na gato nta siguru na ntoyi ushobora kubiha ya politike canke y'ukundi kundi bavuga ati nakoze ibintu mwe n'ivyo ivyo ni ibintu bidakwiye gukorwa na gatoyi twiyamiriza twari twifuje ko twavugana n'umutetsi yajejwe ari mu bushikiranganji bujejwe ubutungane canke n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji ariko nibaza ko abafatiwe n'ayandi mabanga turabandanya tubarondera kugira ngo batubwire ukuntu ico gitero cabaye niba amatohoza naho nyene ariko aragira ico ashitseko ariko namwe mushira ntahe eh, Emmanuel bamenyekane nashaka mutubwire ukuntu mwabonye ico gitero mu giha insiguro nki ico gitero kivuze ki
egome murakoze kumpereza ijambo ku byerekeye iby'icyo gitero cyabaye ku munsi wa gatanu icya mbere cyo nashaka kumenyesha abariko baratwumviriza ni uko jewe mvuka mu ntara ya cibitoke nyene uwo munsi tukaba twari twiriwe muri komine y'amabayi aho twari twagiye kuraba ukugene bariko barigisha ibyo gutora ego canke oya iri bwiriza nshingiro hanyuma ibikorwa byari byagenze neza bona abanyagihugu bose bari mu mabarabara kandi bari no mu migambwe itandukanye twese dutahuka mbere n'amasaha akuze ko jewe nari navuye mu cy'ibitoki hafi saa kumi na zibiri n'inusu duca mu ibarabara ryose tubona ari umutekano ntangere hasanzwe hariho abapolisi basanzwe bacungeye iryo barabara hanyuma niho buke mu gitondo twaza twumva ko iryo bararyaguye twe twaguye mu gahundwe twumvise abantu bishwa bari bo ugasanga ni abantu babira imizi atakintu na kimwe basa basana n'ibya politike ugira ngo nibyo baba bahoye uretse n'ibyo naho bo bari aba politike uko ugenda babishe kwica abantu batagira icyo bivunisha batazi icyo bazira urumva ko bibabaje cyane rwose muri bino bihe tugezemo mu ncamake rero byaratubabaje cyane rwose kandi bitubabaza twebwe nk'abavuka ntara ya kibitoki twamye tugira abantu bazi barondera ibyicaro bya politike ugasanga barinjiriye mu ntara z'iwacu barisha abantu ataco bazira kandi benshi muri abo bantu atani bya politike barimo turasaba rero kandi turizeye ko nk'uko umushikiranganji w'igihugu w'umutekano hagati yabivuze ko abantu bakoze iryo bara uburundi buzo bakurikirana bakurikiranire niyo bagiye kugira bahanwe bimwe biboneka kugira abenegihugu babe mu gihugu batekanye ataco bariko barazira igome namwe rero abarundi bose no mu migambwe yose no mu ntara zose no mu butandukane bwacu dufise bo kwifatanya n'abanyecibitoki kugira abantu bakoze iryo bara baze bakurikiranwe kandi bose bategwe ibyatsi y'uko ntabwo byumvikana kugira boza kuvumbura abantu mu itiro bakabica bunyamaswa mushirantahe gilbert beko njangwa gilbert beko mwebwe murakurikirana amatora imbere y'uko aba igihe cy'amatora reka n'inyuma yaho icyo gitero mu giha insiguro nke
twebwe muri onerope twarabikurikiranye turumva nyine ingene bagiye kwica abantu iyo migwi yabishe ni imigwi y'inkozi z'ibibi tubona yuko ari ibintu bari bamaze iminsi bavuga bijyanye n'ibihuha mu burundi bavuga yuko ngo ibwirizwa nshingiro ntiritogwe ugasanga hariho imigwi yinyegeje iyo migwi rero ishobora kuba iri muri kongo kinshasa hakaba nabo bashigikiye bari hajya muri za rukoko abo rero nibo boba bariko barakora ibyo bintu by'iterabwoba kugira ngo baburagize batere ubwoba urumva bari bamaze iminsi bavuga yuko hariho abana ngo bariko ngo baranyuruzwa ariko igipolisi kikaba cyarabihinyuje inzego zose z'umutekano zirabihinyuza ibyo byose rero bijyanye n'ibyo ni iterabwoba kandi n'ibintu bibi cyane kuko byica abenegihugu bagira ubusa kandi bari abagejwe imigambwe bose bubahirizwa mu kwiyamamaza kwabo nta kuntu na kumwe rero hobaho imigwi nk'iyo twebwe muri onerope tubona yuko ari ibintu bitagira izina bitagira insiguro kubona habaho umugwi wiyadukiza ukagenda kwica abenegihugu mu gihugu hagati ataco bazira ata n'ivya politike bashobora kubaziza ivyo ni ibintu vy'agahomerabunwa bikwiye kurwanywa ego me ugasaba leta rero cyane cyane yuko leta igira uruhara mu gucungera umutekano w'abenegihugu naho baba baciye mu ryahumye ariko bagakoresha inyabune isanzweho kugira ngo uwohirahira ngo asubire kugaruka gukora ibintu nk'ibyo bamufate miri bamucire urubanza bakoresheje amategeko ego me tugarutse naho ku gikorwa co kwiyamamaza cari kimaze kimaze indwi zibiri eh, shirahamwe on Europe ryarakurikiranye eh, ico gikorwa murasha kutubwira mu majambo make cane gose mu kanya gatoyi ukuntu mwakibonye eh, ico kiringo caravuzwe ko menshi abantu eka batera ubwoba abandi imigwi itandukanye n'imigambo itandukanye eh, eka abitirira umugambwe canke urunani batarimwo mwebwe ico gikorwa mwakibonye gute mushikantahe eh, njangwa Gilbert Beko mu kanya gato
yegume muri iyi minsi cumi n'itatu iheze eh, kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi mm, yuguruye imyiyamamazo itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu kuva itariki zibiri rero eh, baciye batangura kugurura neza eh, imigambwe yose irajya ku kibuga irugurura imyiyamamazo yo gutoresha ego canke oya ibwirizwa nshingiro Eh, twabonye neza yuko muri rusangi byagenze neza cyane kuko imigambwe eh, yose myinshi yavuga rumwe na leta aho niho hatandukaniye mbere n'ibyahahora mu myaka iheze ubu ubu imigambwe myinshi itavuga rumwe na leta nayo nyine itoza ibwirizwa nshingiro ego kandi ikazoritora ego icyo ni ikintu gikomeye cyerekana yuko demokarasi iriko iratera imbere mu burundi muriko muvuga ko Cumi na kimwe.
imigambwe itavuga rumwe na leta yari kwiyamamaza ivuga itora ego Ito- ego itoza itoza I- ibwira bene gihugu yuko boritora ego biratandukanye n'ibyahahora kare imigambo itavuga rumwe na leta yahora itora ibitandukanye n'ibyo umugambi uri ku butegetsi wigisha cyangwa ibyo leta ishaka E, icyo ni ikintu gikomeye cyane cyerekana yuko demokarasi mu burundi iriko iratera imbere muri iyi myaka turimo hanyuma ikindi naco ni uko ah, imigambwe yiyamamaje nta n'umwe wahuriye ku kibuga n'uwundi leta yarashoboye gu- abajejwe intwaro barashoboye gutegura neza ibibanza bakoreramwo imyiyamamazo ku buryo wasanga umugambwe wose wateguye umwiyamamazo abajejwe intwaro bawereka aho ukorera nta bashwanye hagati yabo kandi n'abenegihugu bari mu migambo itandukanye bagenda no gukurikira abigenga bigisha gutora oya nta mwenegihugu n'umwe yagiriwe nabi ngo ni uko ya- yagiye mu- kumviriza ayo makuru Aba- ara- ara- atandatu.
ayo makuru Ibyo rero twebwe aratandukanye tubona- tubona yuko ibyo bintu byagenze neza muri rusangi nihaba hariho nk'utunenge dutonya ni utunenge tutari gutuma imyiyamamazo igenda nabi cyangwa ivuga ngo ntiyobandanya imyiyamamazo yagenze neza muri rusangi umutekano wari ukwiye kuri bose kandi abenegihugu bagenda bafatanye mu nda barakundana aho twagiye turaca njye naciye mu maprovensi menshi hanyuma ndafise abaserukira onerope mu gihugu cyose raporo mfise ni uko ni ukuri imyiyamamazo yagenze neza cyane ariko iyo raporo mufise byabaye.
iratandukanye mushikantahe njangwa Gilbert Yabeko ah, n'amakuru yatangajwe avuga ko ah, cane cane aho- abahurikiye ah, mu runani amizero baturubitswe mu bibanza bitari bike bitandukanye
by'ukuri niyumvira yuko hajya abantu bi- ba- batavuga rumwe na leta cyangwa bafashe ingingo yo gutoza ibwirizwa nshingiro oya kenshi mm, aba ari amajambo ya politike kuko twebwe dukurikira eh, imyiyamama- bambaye observation gucungera eh, dukoresha ubuhinga ntituraba iyo habaye nk'umuntu umwe yashwanye n'uwundi cyangwa ugasanga yakoze amakosa bakayamufatira ko wewe agaca yiyumvira yuko ari muri rusange ko babangiye babagira uku n'uku n'uku twebwe turanabiharura tukabi- tukabyerekana mu maporusantaje tukerekana ubunenge porusantaje yabwo Yego, be- tukerekana n'ibyashobotse byose ingene bigenda ni ukuvuga yuko ata- atawobesha ngo baramuhohoteye mu kwiyamamaza abigenga ntibahohotewe ibyo o ibyo ni ibintu bakoresha bya politiki baba imigambwe kandi ikindi gitangaje nyakubahwa mu menyeshamakuru kandi kiryoshye ni ukumva mu burundi ni uko imigambwe ariyo yahiganywe ubu imigambwe niyo yahiganywe si bya bindi bivuga ngo leta ngo iriko iragira ibi mugabe imigambwe ya- yarahiganywe kandi turizeye Ego yuko be- ibwirizwa nshingiro abenegihugu bazoritora Ego be- atangorane reka eh, mushe nahe Pierre Claver nahimana ku mugambwe Sahwanya Frodebu byagenze gute hari ah, muvuga iki kuri ico gikorwa kigiye kumara indwi zibiri
Eh, mu bisanzwe kuri iki gikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kirarangira eh, wihweje ingene cyari cyatanguye eh, imigambwe yari yakitabye eh, ari myinshi eh, kandi mu ntango warabona yuko umengo eh, ibikorwa birashobora kugenda neza eh, ariko nkumbure yo hataba nk'ibi byaciye bicamo byo mu cibitoke eh, bituma nkumbure habamwo umwijima muri iki kibazo umuntu hari kugira iyindi raporo ariko ku byo twabonye eh, hariho eh, ahantu hamwe hamwe intara zimwe zimwe amakomine amwe amwe turayafise raporo kuko eh, abaduserukira mu makomine no mu maprovensi baraduhaye amaraporo ahagije atwereka yuko eh, mu makomine amwe amwe abanywanyi bacu eh, bagiye barahohoterwa ugasanga hamwe hamwe mu makomine amwe amwe eh, abahategeka barabuza umugambwe sanya fodebu kwiyamamaza eh, canye bakabima nk'ibibanza bakabangira kuja mu kibanza iki n'iki n'iki n'iki bakagerageza ariko bikanka ahandi naho hakabaho abanywanyi bahohoterwa hamwe banakubitwa eh, bakamererwa nabi Eh, ibyo byarabaye nicyo gituma tuvuga tuti ntibyagenze neza nk'uko twabyifuza kuko hari ibintu byagenze nabi Eh, mwarashoboye- mwarashoboye Ibintu- gushikiriza ivyo birego nk'umurwi ujeje gutunganya amatora
ibyo hamwe twabashyikiriza ahandi ntiturabe umwanya wo kubyegeranya kugira ngo tu- tubyandike tubitange ku byabaye umwanya mutoya cyane rwose Eh, hamwe hamwe twabishyikirije ahandi twabishyikirije ariko tuzoronka umwanya wo kugira raporo yo kuri ibi byose kuko ubu ubu turiko turabironka
mu mu gihe amatora azoba ku igenekezo rya cumi n'indwi mwihweje ivyo bintu byose vyabaye muzokwemera ivyavuye mu matora
Eh, naho byagenze gutya eh, twebwe raporo tuzotanga tuzotanga raporo y'uko ku byadushikiye byo twabonye aha n'aha n'aha ko turabifitiye ibyemezo eh, ama- aho bitagenze neza turahabona tuzobivuga tubishikirize mugabo ibizova mu matora nabyo icyo ni ikindi kibazo yaba oya yaba ego ikizovayo twebwe twaramaze kuvuga y'uko tuzakira ico
Eh, mushiga ntahe eh, Emmanuel bamenyekane namwe mutubwire mu majambo make cyane gose mwarakurikiranye ico gikorwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cagenze gute ku bwanyu
ego me murakoze jewe imbere y'uko mvuga uko nyine byagenze nashaka ah, kuvuga nk'umuntu yabaye hanze yabaye i buraya imyaka irenga mirongo ibiri nagiye mbona uko nyine abandi biyamamaza mu by'ukuri ndabyo uko nyine byari ko biragenda hano mu gihugu hagati eh, nsanzwe mfite akazi gatuma nja mu ntara zose mu maprovense yose mu makomine yose nkabona kugena ibintu byari ko biragenda Eh, je ndashobora kuvuga ntihenda ko uburundi bushobora kuba n'akarorero ku bindi bihugu byo muri afurika na bya bihugu by'uburaya bikunze kuduhereza amasomo bikaza kuraba ukugene ibintu byari bitunganijwe mu by'ukuri eh, nk'uko nari nababwiye eh, nko mu ntara ya cibitoki aho naciye mbona eh, umugambwe cndfdd uriko urazibukana n'umugambwe wa gwasa bamwe biyamamariza hariya abandi biyamamariza hariya byaraturyoheye cyane rwose nka twebwe dusanzwe twa- twarabaye no hanze ukabona uti ibi bintu ni byiza birabereye nk'uko jangwa yari yabivuze ukabona ko hariho abantu batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi bariko baravuga bati muzotore ego nk'umugambi uri ku butegetsi ukabona n'abandi batari mu mugambwe umwe n'abari ku- bakavuga bati ntimuzotore muzotore oya ukabona ko bose bahana ibibanza bagira mu izo mitingi abanywanyi bavana muri ayo mamitingi bagahoberana bagasangira agacupa kakavuna musasi ni ukuri byari bibereye eh, nuko nyene haciye hazamwo aba bagi- abagizi ba nabi bakica abantu n'ahandi hoho muri rusangi ni ukuri ntawovuga ko oh, aya mamitingi yagenze nabi canke ngo ari abo bahohoteye ego mu- mu kanya gatoya cyane rwose Gushyira mu mugambi.
aho mwagiye mukabona nk'abahohoterwa bo mu yindi migambwe mwabyifashe mu gute mwaratanze impanuro cyane byagenze gute
oya twebwe aho twagiye eh, twasanze ahubwo kuko bari basanzwe bazinanye kandi benshi bari bazi eh, aho eh, batumbereye mu gutora wacu usanga iyo bahejeje muri ayo mamitingi ahubwo baza gusangira agacupa bavuga bati ahubwo haratevye gushika iyo tariki ya cumi n'indwi kugira tugaragaze ikiri ku mutima wacu tubishire eh, muri ya masanduku Ego- y'amatora Eh.
mu by'ukuri yaho naciye nta na hamwe nigeze mbona bashamiranye Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na renova mwiriwe neza Eh, egera telefone renova uvuge cyane
mwiriwe neza mwiriwe neza muri hehe ga renova
Ndi mu ntara ya cibitoki ego me izina ry'ikirundi ninde
sa izina ryawe ry'ikirundi
ni kubw'imana renova kubw'imana murafite ikibazo murafite iciyumviro
ego nanjye ndafite icyumvira nagira nterere mu bisanzwe yego Eh, ku byerekeye ikibazo mwariko muvuga byerekeye imyiyamamazo Mhm.
mu bisanzwe imyiyamamazo yagenze neza nk'aho duherereye no mu ntara ya cibitoki Mhm.
apare yuko aha haciyemwo insida ugasanga donc tukagira ikibazo cyo kubura abacu donc ni ibintu byatubabaje cyane dayere tuboneyeho no gusaba yuko ubutungu- ubu butungane bwokora bukadukorera amatohoza tukamenya abaduhekuye hama mu bisanzwe ku byerekeye ibintu by'imyiyamamazo iyo abategetsi babyitwayemo neza mu bisanzwe n'abanyagihugu babyitwaramo neza iyo umwe ruvuye ukuri ugakwira hose hatabayeho gushamirana kw'abategetsi n'abanyagihugu nta n'umwe agira gutya avuga ngo ariko arashamirana niyo ba- niyo ha- habayeho gushamirana ni ukuvuga aba- umutegetsi runaka atagerageza kugira gute kwamira akavuga ati si ibyo twabategetse mukora hama abanyagihugu bakagira gute bakabikurikiza ni hajya ubona yuko mu bisanzwe eh, habayeho nk'ikintu bakareka abanyagihugu bakavuga bakaguma bashamirana ni uko n'abategetsi baba bagize gute babigizemwo uruhara mu bisanzwe rero eh, imyiyamamazo nko mu ntara y'iwacu yagenze neza sirtu nko mu makomine nka yose abo abo abovuga ngo barashamirana nawe ni bamwe usanga ari nk'utuyoga banywa baborewe ugasanga bariko baharira ariko naho nyene ntabwo byigeze biba kenshi nk'uko nk'imyaka yahera twahora tugira gute tubibona gusa ikintu nabonye muri ibi bintu by'iyamamaza byahabaye gusa mu burundi ingorane nahabonye ni uko hari imigambwe myinshi kandi iyo migambwe myinshi ihari ugasanga iyitwa yuko iri ku rubuga nta ugasanga iyo ifite abanywanyi ugacu- ugasanga ni nk'ibiri gusa iyindi yose ikagendera mu mababa y'iyo y'iyibiri gusa Yego, me- notamaje notanga nk'akarorero uri kuraba ku myiyamamazo iri kiraba twovuga yuko umugambwe cndddfdd niwe wa mbere ushobora kuba ufite abanyagihugu ugakurikirwa na- n'amizero y'abarundi iyo a- abo bantu babiri rero abandi bose baza biheka kuri abo bantu bose naco gituma usanga abantu bafite urujiji bakibaza ati mbe naho tuvuga ngo ni demokarasi iyi migambwe tubona ku ntuze nta bikorwa byayo tubona yego me donc imaze imaze iki yego me nayo ntumbero urakoze urakoze renova ko ucimvira umushikirije nagomba agaruke kuri mwebwe mushira njangwa Gilbert Beko mwavuze ko hariho imigambwe itavuga rumwe na leta yariko yiyamamaza isaba ko abanywanyi bayo botora ego M- iyo migambwe murashaka kuyitubwira
ndabivuga yose mugabo iraku- ni myinshi irashika nka mirongo ibiri n'umunani hakaba rero urabona hariho ingorane usanga zihari mugabo kenshi abantu ntibazimenye cyane cyane nk'abantu baba badakurikirana cyane iby'uburundi cyangwa bari kure ugasanga bumviriza abantu benshi nk'ubu unye genda atangaye kumva yuko forodebu yuko ivuga yuko hariho abantu bayihohoteye kandi twebwe muri onerope dufite abaserivateri ibihumbi mirongo itanu na bitatu mu gihugu cyose ku mitumba hose nta hantu n'amwe tutari nkaba taraporo n'imwe nigeze ndonka y'icyo kintu kandi iyo ndakironka mba naciye nsaba seni igaca ihaguruka ngasaba leta y'uburundi buno nyine nari guca ndabivuga no ku iradiyo kugira ngo abantu bose na leta ibyumve kandi ibiheze ibikosore kuko twebwe ntitugejwe bose turabafasha bose ibyo rero birantangaje kuko ndabyumvise nk'ibitangaro kuri byewe n'ukuri hanyuma ikindi nacyo ikindi nacyo navuga hajya hariho ibintu by'inyegezi ibyo by'inyegezi ni ibihe ni uko hariho abari mu burundi bari muri sinarede hakaba abandi bari mu burundi muri bo baguma bagira bati ko leta y'uburundi tutari muri yo abari muri leta twebwe tutaronka ibyo bibanza twarondera ikintu cyose naho cyo bakiza reka tucanke urumva bo rero bakabyigumizamo bagaca bahakana ikintu cyose ubu rero ibyiza nshingiro ni bishasha mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu baragombye kurihindura biranka mugabo barabishaka ubu rero hariho byinshi byahindutse kandi twe twabikurikiranye kuva kera n'ibiganiro by'iharusha turagenda n'ibiganiro bibera mu gihugu hagati tukagenda tukabyumviriza tubona yuko abarundi gushyika ubu nyine boba bari ko bapfubutsa abo bose usanga ari abantu baba umwe umwe si n'umugwi ukomeye ni umuntu umwe umwe ku nyungu ziwe ashaka yuko abarundi bajyana bagasubiranamo ubu muri iki gihe igihugu cy'uburundi iby'amoko byarahagaze nta migambi yose no muri forodebu forodebu nyakuri mu bantu bose mu migambi yose muri cnddd barimwo bose ubwoko bwose mu gisirikare bose bari kumwe nta muntu n'umwe afite icyitwazo na kimwe no mu gipolisi bose bari kumwe n'aba efuneri bahora mu ishyamba abasenjeri bahora mu ishyamba abaporona abaki ibyo nk'imigambwe yose barimwo muri iki gihugu mu nzego zibaserukira ntibyumvikana rero ko habaho umugambwe n'umwe cyangwa uwigenga n'umwe ashobora kugira akagwi kiwe agatuma ngo genda wica abantu ahanaka naho yoba yarahanywe cyangwa yarapfunzwe cyangwa ari hanze cyangwa atavuga n'umwe na leta no muri senidedefudede harabayeho abafuronderi ntibokubahuka ngo uno munsi bavuge yuko demokarasi mu burundi itari kiragenda neza ahubwo ahubwo ndagusabe mwebwe ijwi rya amerika ndabasabe musemerere yuko n'abajya bari hanze buba baratashye bagakora amakosa hanyuma bagahunga leta y'uburundi ibemerere gutaha baze ngaha mu burundi hanyuma bashaka basabe n'ikigongwe cyangwa bakiri inkoni ngufi mugabo n'ukuri batahe nta muntu yama hanze nta muntu yokwama ariko araturatura kandi afite igihugu cyiwe cy'amavukiro ubu rero twahanye twarahanye amasezerano mu biganiro byahuje abarundi yuko n'abari hanze n'abantu bose dusaba n'ikigongwe twese tugatangura ubuzima bushasha bw'igihugu tugategura akazoza k'abana bacu bariho uno munsi n'abazovuka tukagira amategeko ndabona akanya kari inyishu gufi ngufi mushikana enjangwa Gilbert Beko ndabona akanya kari karatujana reka duhe n'ijambo kandi Dieudonné Dieudonné mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe muri higa Dieudonné
senti bujumbura bujumbura izina ry'ikirundi ninde
nzeyimana nzeyimana duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
yego tuna kumushikiriza yego
kuba ana ibintu ngane bimeze mu burundi mhm
yoba ahantu botaha kandi asi- ari- akimeze nabi Mhm.
naza ko atari byo yego
ubanza bakareka bakarindira akaraba iyo ibintu bitera bica halo duga ku ijambo turakumva
Eh, bakarindira ko bakaraba iyo ibintu bitera bija kuko urabona iyo bakavuga bya referandumu yimirije kuba ntawuzi iyo izovamwo ntawuzi ko abantu bari hanze bu- buzokwemera ku- gutaha bazi ko babe amatora kandi bazi n'icyatumye bagenda
yego
naza ko banza bagasenya rero ibyo bivuga ngo batahuke atari byo yego mereka ico ciyumviro cawe tugisangira n'abashikana turi kumwe eh, mushikana Pierre Claver na Himana iciyumviro ca Dieudonné Nzeyimana avuga ko ibihe Burundi burimo ngaha muri iki gihe atari ibihe vyotuma abarundi batahuka mu gihe tubona ko eh, Njangwa Gilbert Bekowe we yariko atera kamu abarundi bose ngo batahuke duga kwijambo
Eh, muri ibi Eh, urabona eh, n'igihugu ntikiri ku gikorwa eh, cyo kugira ngo gitahukane abantu ubu kiri ku gikorwa cya referandumu nibaza yuko inguvu nyinshi eh, ziri cyane cyane ku byerekeye gutegura aya matora Eh, nibaza yuko ati abantu benshi bariko barategura igikorwa cyo gutahukana abantu nibaza rero yuko muri iki gihe cya eh, nyene cyerekeye amatora ata abantu bavuga ngo uriko uratahukana abantu abantu nibaza ko bazotahuka nkumbure I- ibi bikorwa eh, bya referandumu vyaheze eh, nkumbure ah, baba muri leta abandi babijejwe bahindukirije inguvu zabo ku vyerekeye gutahukanisha abantu niko je ndabibona ubuvuga ngo abantu nibataha ubu ubu sinzi uko boronka n'ababakira Yego, niko ma'am.
ndabibona yego Eh, reka tu- ico kibazo tukibaze n'umushikana Emmanuel amenyekane ubu ni igihe c'uko abarundi bahunze batahuka
Eh, mu bisanzwe ibintu byo guhunga ndabivuga nanjye nk'uwabiciyemo usanga kenshi na kenshi umuntu ahunga akumvo zimuvuye ko arabye habaye n'ukugena abayeho n'ukugena afitaniye imigenderanire n'abandi bantu cyangwa n'inzego no mu gutaha nicyo kimwe eh, usanga bifatiye ku mvo nyinshi ushobora gusanga ari imvo eh, zime- zivuye aho atuye kugira bamwakiriye ko yaronse akazi ko atakaronse eh, ko afite icyo arya ko afite icyo ahaba nacyo gituma ata munsi uriho wo gutaha biva kuri izo mvo zose zikoranye hariho abashobora gutaha ko nk'ubu hari abo nabonye bari baje ubu mu kwezi kwa kane kandi dusanzwe tuzi ko mu mahanga iyo hegereje ibihe nk'ibi usanga hariho ibihuha byinshi byinshi kandi byinshi usanga ari byo gutera ubwoba abantu bidafatiye ku bintu eh, by'ukuri Eh, je nibaza rero ko eh, nk'uko Pierre Claver yaje kubivuga eh, ubu nibaza ko abategetsi bari eh, mu bindi bikorwa byo gutegura aya matora y- ya- y'ibwirizashingiro Ah, igihe cyo kuvuga ngo abantu bazotahe gishobora kuzoza ejo cyangwa hirya y'ejo kivuye kuri leta mugabo ugutaha kuguma ari ingingo y'umumwe wese bivuye ku byatumye ahunga n'aho aherereye ukugene ameze nibaza rero ko ubu ku giti cy'umumwe wese nuba arashobora gutaha ko genda bivuga nk'umuntu ari hano ku kibuga nk'umuntu nanjye nari narahunze eh, kandi nagiye numva amajambo menshi adahumuriza avugwa aba ku agaca umutima abantu bari hanze ugasanga rero nk'ibi byo byara bibaye mu cy'ibitoki nabyo birashobora gutuma abantu bahababuka bakavuga bati i burundi sahagendwa mugabo nk'uko nababwiye je kuwa gatanu nayo nagiye mu cy'ibitoki n'ejo eh, kwa mungu naragiyeyo eh, urumva abantu bara- ah, barabishe mugabo ah, hariho abandi bavuga bati nitwo eh, ca duheba ngo twihebure ubuzima bukabandanya kuko eh, butabandanije urumva ibintu bica bihagarara yego ma'am.
mbaye eh, ugwa Einstein avuga ati ubuzima niko ntukugenza ikinga uteza kubandanya uri pedala ariko utari pedaye uca uca wikubita hasi eh tubibutse Eh, ne- no murumva uretse ivyo rero byaciyemwo nibaza ko nk'uno munsi twiriwe hano i bujumbura urabona ko ubu buzima ari ubusanzwe nta atari uwabyumvishe nta wo kwigera amenya ko hari abantu bangana kuriya bishwe mu cy'ibitoki
tubibutse inshuti umuntu yabaye hanze notera agatima nohanura bari hanze ababona babayeho neza abo bana bakabaho neza yuko nta umuntu turi ubuzima isi yaramaze kuba nk'agasagara gatoyi umwe wese ashobora guterera iterambere ashobora kubigira mugabo abona bameze nabi badafite aho baba inyishu ngufi ngufi mushiyantahe emanuela inyishu ngufi ngufi akanya kariko karihuta muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na gordien gordien mwiriwe neza
amahoro amahoro muri he gordien
muri mu ntara za ruzi muri hehe ndumva telefone ya gordien isa niyiriko iragorana reka tugaruke kuri mwebwe mushiyantahe njangwa Gilbert Beko mu kanya gatoya cyane rwose mutubwire ikintu cokorwa kugira ngo abarundi ntibabandanye eka kubura ubuzima bwabo bivuye ku mirwi yoba eka idakunda ibiriko biraba mu Burundi ikintu kimeze nk'impanuro mu tanga n'ikihe mu kanya gatoya cyane rwose
ikintu gikomeye cyane naho uno munsi igikorwa cya politiki kiri ku rutonde rwa leta y'u Burundi ari ugutoza no gutora ibwiriza nshingiro n'amashyirana hamwe adaharanira ibyicaro bya politiki akaba agejejwe gukurikirana neza akongera agatora cyangwa agatoza ibwiriza nshingiro n'ibindi bihari n'abigenga bose abarundi bose bageze igikorwa cyo gukurikirana iby'ibyiza nshingiro uno munsi si ukuvuga yuko ubuzima bw'igihugu buba buhagaze haba ari igikorwa cya politike kibayeho mugabo iyo gihebye haca habaho intwari ibereye hakabaho ubutungane bushyigikiwe kandi ubutungane kuri bose hakabaho no gutegura ingendo ya demokarasi mu gihugu hakabaho no kudahohotera agatera akazina muntu agatera akazina muntu kakubahirizwa ibyo byose rero ni ukuvuga yuko ari uko ubwa mbere mu gushyigikira igihugu cyabo abo bose bakumva ko uburundi butahari ata gihugu baba bafite kandi abenegihugu b'abarundi ari bene wabo ari abo bavukana ari abishwa ari abakazana babo ari abana babo ari abuzukuru babo nta kuntu bobandanya bateramo intambara ikindi ikindi nacyo bahanura ni uko ibiganiro bijya biganiro twari dusanzwe turimo mu burundi bitegerezwa kubandanya ni ukuvuga yuko ibyiza nshingiro ritowe itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yuko kitabuza yuko leta ibandanya kugira ngo ivugane neza kugira ngo n'abarundi bose abarundi baragize ibiganiro hagati mu gihugu ibyo bashyize mu bwiza nshingiro n'ibyo basabye n'ubu nyine ibiganiro by'igihugu bibandanye ariko ikindi ku bantu batavuga rumwe na leta bari muri za sinarede cyane cyane ni ukuri turasabye naho baba bafite ububira bubiri naho baba bafite ububira bubiri bwo mu bindi bihugu baronse ntibibagire yuko igihugu batayemo urudogi aricyo gihugu cyo n'hariya bazoguma ari abanyamahanga kandi bamerewe nabi nibatahuke baze mu burundi ibyo zo kuvuga ngo ibyo zo kuvuga nyakubahwa umumenyeshamakuru frederica frederica nkundikirije ibyo bavuga ngo ntibotaha ngo kubera ngo hariho ibyiza nshingiro ngo riko rirategurwa ni nk'uko bavuga bati ntibotaha kubera yuko igihugu cy'uburundi kirimo ibikorwa by'igihugu ibikorwa bya politiki biriko biraba nibatahe umwanya uwo ari wo wose umuryango wo kwa sona nyoko uba wuguruye nibaze rero kandi n'abantu baciye muri politiki babeshejeho n'abana babo kandi barabarega barebe mu ndero no gukurikiza igihugu no gukurikiza ndabona akanya kakijanye inyinshi ngufi ngufi mushyantahe cyane no gukurikira cyane cyane no gukurikira cyane cyane donc iragi ry'abasokuru bagwanira igihugu batagira n'ibirato bakajabuka inzuzi ba- zirimwo imvubu zirimwo ingona zikabarya bagacumitwa n'amahwa bakagwanira igihugu bakagwana n'umuzungu afite inkoho bakavyemanga kandi igihugu cyacu bakakigwanira egome bakacagura Yego, me- ukuri abo bantu nibave mu muzimiza barimwo baze dukorera igihugu cyacu dutegura akazoza k'abana bacu abariho n'abazovuka egome reka kugira tubibutse tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika eh, telefone ya gordien nibaza ko twasubiye kuyironka gordien mwiriwe neza
amahoro amahoro muhiyehe
ni murundi mu ntara ya karusi karuzi murafise ikibazo cyiyumviro tuga kwijambo mu kanya gato
yego ubwa mbere ndagamba zo mutumire mbega kumuvuze politiki nyabaki yo kujya mu bagaruka niyo baba barahunze mbe icyo byarabahunganye kugira baze mu burundi mama bitoreye umuti cyane cyane muzobigenza gute cyane mwavuze ukuntu muzo- muzoshobora kubakiriya bahungutse murakoze Eh, murakoze gordien ico ni ikibazo eh, umu- umushiyantahe eh, njangwa yagishikirije yobanza kwishura ariko mu kanya gatoya cyane rwose urabe ku isaha ndibaza ko byinshi mwabivuze umushiyantahe gilbert eh, eh, beko mu kanya gato amasegonda mirongo ine Ndi- ko ndaraba isaha Ibiba- ibibazo byatumye bahunga bagomba kurwanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu Bo- bategura kudeta none iyo kudeta yarapfuye Ah, ntiyashobotse umukuru w'igihugu barwanya niwe ahari ni ukuvuga yuko abadakurikiranwa n'ubutungane botaha abakurikiranwa n'ubutungane nabo nyine bakabyitaba hanyuma bakabacira imanza hanyuma imanza iyo baziciye ziragira igihe cyangwa bakanabagirira n'ikigongo mugabo barataha kuko n'abarundi nta n'umwe azoguma hanze n'abana babo nibareke kubigisha ko kuba mu mahanga aricyo kintu cyiza Yego, ntibabakunda me- iki gihugu kuko ibya Yamas- politike birahera muga Yego, me- igihugu cy'uburundi ntikizohera ndabona ya masegonda Kandi aheze reka igihugu duhe n'ijambo reka duhe n'ijambo eh, pierre claver nahimana kuri ico kibazo ca gordien eh, ibintu vyatumye abarundi batari bake bahunguka vyoba vyaravuye mu nzira kugira ngo bahunguke bose
Ah, ahubwo notuma nishura ikibazo waroheje kubaza uti mbega eh, eh, kugira ngo abantu ntibabandanye bamererwa nabi mu burundi vyogenda gute nico mbona umengo kirakomeye Eh, je ku bwanje eh, uravye ibihugu nyene biremye eh, usanga abamera nabi ubuzima bw'igihugu barashobora kuva hagati mu gihugu canke bakava hanze y'igihugu rimwe baramenyekana ahandi ntibamenyekane kandi ugasanga ubu hajemo ibintu by'abaterorisite usanga naho eh, ari ibintu bikomeye cyane rwose umuntu adakunda aratora neza ariko ibyo byose kugira tu ibihugu bibyikingire n'igihugu cyacu kirimwo icya mbere na mbere ni ugushyiraho eh, i- ipolitiki ituma abenegihugu bose baja hamwe ntihabe cyane cyane mu gihugu haga- hagati imishamirano hagati y'abenegihugu hagati y'imigambwe n'ibindi mwe n'ibyo limite nasiyonari aho niho- niho uzotuma wubaka imigambi ituma wikingira amabi amwamwe iyo hari abantu bashaka kubatera bavuye hagati cyangwa bavuye hanze usanga bari kumwe bakikingira kuko ntushobora gukinga byose Eh, inkozi z'ikibi zama ziriho mugabo muri hamwe mukazikingira eh, niho bish- biheza bikoroha Aha niho twogabanya rero eh, ubwicanyi eh, bushikira Ego, me- abenegihugu aho rero twokwishimikiza amasezerano y'arusha tukishimikiza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi tukishimikiza eh, n- n'ayandi mategeko yose agenga igihugu kugira ngo abarundi basenyere ku mugozi umwe bikingire amabi yose azarabashikira Ego me- namwe Emmanuel bamenyekane ku kibazo ca Gordien ubu ni igihe c'uko abarundi bahunze bahunguka bose
mbo nk'uko abandi bariko barabivuga je nibaza ko uburundi twamaze kugira intambwe ikomeye muri demokarasi kandi biraboneka n'ukugene nk'iri bwirizwa nshingiro bariko bitegurira kuritora nibaza yuko dutsimbataje intwaro ya demokarasi izotuma abarundi bose biyumvamwo mu nzego mu nzego ziriho kandi biraboneka neza ko ukugene intwaro za kera zatwara ziyiga abantu zifatiye ku bwoko cyangwa ku ntara cyangwa ku migambwe atari ko bimeze ubu nicyo gituma nsigura neza ku byerekeye aba bahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nk'uko jangwa yari yabivuze benshi bari bapfuye ikibanza cy'umukuru w'igihugu tora umukuru w'igihugu ntiyishyizeho yari yarungitswe n'umugambwe yarimwo ariko Buhoro, abanya- abamusanga abanyagihugu abamukunze basanzwe n'abatabikunda abanyagihugu basanzwe nta kibanza cy'umukuru w'igihugu baba bariko bararondera mushigantahe emmanuel eh, bamenyekana
iyo ngorane rero ubu ntabwo ikiriho bashatse bogaruka bacirwa imanza bakazibacirira hanyuma eh, je ndazi ko barundi dusanzwe tuvukana kandi dukundana iyo ibere ritayaze nibaza ko atangorane nyamukuru yuko nta bantu bari bafite umugambi wo kwicana ah, hagati yabo warimwo bari kubagwanira ico kibanza c'umukuru w'igihugu ivyo rero je ndabivuze nk'umuntu w'umunyagihugu asanzwe eh, si- sinagize politike ndende ndayikurikiranira kure na hafi je ku bwanje mbona botawuka ikibanza c'umukuru w'igihugu bamukunda batamukunda ubu niwe dufise kandi yashyizweho n'umugambwe wiwe biciye mu matora no mu nzego zigenga n'umuga- umu- umugambwe yarimwo zikongera zikagenga Yego, me- ah, n'imigambwe yari mu gihugu Muriko- nibaza ko bashobora gutahuka nta kibazo muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na moses mwiriwe neza egera telefone muvuge cyane moses Ego, murafite ikibazo iciyumviro mu kanya gato
twebwe mwe nabifite icyiyumviro n'ikibazo eh, no ku byerekeye urabona nka- nka politiki y'u Burundi no muto w'igihugu nibaza ko biriko biratera imbere cyane cyane nko kubona abarundi bashoboye kwitegurira iby'iryo shingiro kandi bakaba bafasha no kuritora byo nibaza ko iyo bari byo bari intambwe ya mbere ziba biteye byo ntabishima cyane kabisa hamwe ibibwirizwa shingiro binarenganye tugerageze kuraba nka kare kwa dutorerwa ibwirizwa shingiro n'ibwirizwa shingiro rihari nibyo twatoreye kandi icyo gitorerwa hanze y'igihugu ariko uno munsi tushoboye kwitorera intambwe abarundi dutegura ibwirizwa shingiro turarangiza ibwirizwa shingiro kandi tuba tubitore tubyemeze nibaza ko azoba ari ikintu cya mbere zo- ni intambwe ziba ziteye icyo ni icya mbere icya kabiri nagomba gushyikiriza ni ku byerekeye ah, ibintu byabaye mu ntara ya kibitoki muri komine ruganda na cyane cyane tujye kuraba nk'ubwicanyi bwabaye bwagahumira bunywa tunavuga nyuma yo batempo ya politiki kabisa ntabwo ngoca mu bivuge aho tugenda gu- guhohotera abene igihugu bakicwa bu- inyamaswa hanyuma binakurikirana nabwo na- birasabe nka leta y'u- y'u Burundi ko yogira ikigoro kanini aba- abakoze bijya mu bisakamizi bitarenze n- n'imibura ibiri n'amezi abiri Ba- abarundi bakaba bamenya- bamaze kumenya ati abakoze ubwicanyi bw'ababonerabonera ni bande murakoze kumana aka kanya yego murakoze muzeza eh, mushigantahe eh, pierre claver nahimana eh, ivyiyumviro bibiri vya muzeza mugire ico mubivuze
eh, avuze cyane cyane iki- ku cyiyumviro cyo mu cy'ibitoki eh, ico na- twaramaze kugi- kukivuga ko twaramaze kucyandika ko yuko ibyabereye hajya mu cy'ibitoki ari ibintu by'agahomerabunwa ni bimwe bisa na bimwe bita terorisme eh, twama tubona ahandi bijya inzego zijejwe umutekano n'igihugu cyose bateza kubihagurukira kugira ngo tumenye ibyo ari byo tumenye ibyo ari byo kuko turumva yuko terorisme yinjiye mu burundi eh, vyoshika ibindi bintu eh, bijya bitegera guhagurukirwa eh, kugira bigwanywe ivyo nico dusaba eh, twese kandi twaravuze yuko abarundi bose bateza kuja hamwe eh, mu butandukane bwabo kugira ngo barabe ingene eh, bobigwanya ariko jewe nobabwira yuko burya eh, ku kindi cyiyumviro afise burya ibwirizwa shingiro ririko riratorwa eh, rigiye muri referandumu si nta- si- si intanguro kandi si si- si iherero eh, ry'ubuzima bw'igihugu oya Eh, kuko ubuzima buzobandanya yaba oya yaba ego ubuzima buzobandanya kandi ha- hari ibibazo bindi bikomakomeye tubona muri kino gihe bizotegerezwa gutorerwa inyishu Eh, izo nyishu zizotorerwa ku bibazo bikomakomeye rero nizo zizotuma iki- igihugu kija hamwe kija hamwe wo kwiyumvira rero ngo ngo ngo aratoye ego canke oya ngo ngo byose biraheze yoba ariko ari ihenda twebwe siko tubibona kuko hari ibibazo bihanze abenegihugu by'ubukene eh, by'iki eh, ibyo byose bizoteza gutorerwa inyishu abarundi bari hamwe nuko twe tubibona yuko ntagira abantu bahava bagira bati yo ba- ko batoye oya turahwereye cyangwa ko batoye ego turahwereye oya si ita- si intango kandi si iherezo twe niko tubibona ego tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na thierry mwiriwe neza
mwiriwe neza frederic mwiriwe neza muri hegatiye
ni bujumbura mu burundi mu ndamukiriza umutumire Eh, n'abatumire batatu barakumva izina ry'ikirundi ninde
nitwa isaki aho ishakiye duga ku ijambo
yego ndashimye cyane i- ako kantu uwo muntu ahereje ko ni akantu by'ukuri gatanga umwizero kandi karemesha abarundi muri kino gihe cy'amatora kuko yongire ko kino gihe cya referandumu cyo kwiyamamaza abanyagihugu bumvise kwiyamamaza na bose bumva yego na oya ariko mu by'ukuri ndafite amakenga mbere nkanibaza yuko bashobora kuba benshi ba- icyo kibazo badakunze kukibaza iyo babonye abategetsi baje kubiyamamaza ko imbere yabo kenshi baca babona icyo iryo jambo gusa hama n'inzoga baba ariko ndibaza ko batabasigurira mu by'ukuri ibirimwo igituma batora reya canke batora batora ikintu nibeshe ndibaza ko benshi batabisiguriwe bya bya cyane ariko Frederic jewe ikingenza hari akantu mwavuze ngo ubwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu ati mubuha insiguri yayo Frederic jewe ubwiwanje ubwa mbere sintahura imvo n'imwe yotuma twica mwene wacu nta kintu na kimwe kiriho cy'insiguro rero gusa bino bintu byarabayeho ku buryo abarundi igihe cyose bumvise amatora baca bahamuka kubera bazi bikurikirana ubwicanyi mu matora haba ubwicanyi cyangwa n'inyuma yaho haba ubwicanyi ariko gituma ngira ntera akamo abanyepolitike b'u Burundi nimba mu by'ukuri igihe cyose tuzovuga amatora baca bicana nta kamaro y'uko uko aba kuko umunyagihugu yamatura ubikwa ahamuka turabizi imigwigwana yarabayeho mu Burundi muga nta mugwi n'umwe twigeze tubona utsinda leta uretse ko habaye ibiganiro rero umuntu wese afata iyo nzira ku bw'iwanze nomufata yuko ari inyuma y'amajyambere nomufata yuko ari umwasi w'igihugu ikibazo kihari barakiganira hama kikabona gutora inyishu muga abanyagihugu ntibagwe mu mporero by'ibintu by'amatora batora umunsi umwe bikaba biheze Federike murakoze cyane n'akababaro ku bwanjye byaranambabaje ku mutima murakoze murakoze Thierry iciyumviro gihambaye cyane rwose mushikiranahe Thierry yashikirije reka ah, mushikiranahe eh, Njagwa Gilbert Beko mu kanya gatoya cyane rwose mugire icyo muvuze kuri ivyo avuga ko cyane cyane iyo habaye amatora imbere yaho usanga hari ubwicanyi mu Burundi ugasanga abanyagihugu baricwa ico ciyumviro mu kivuga kuri
abuze neza cyane kandi arahanuye ibyo turabi- turabishimye Eh, ariko mu burundi ingorane nyamukuru zari zihari zaraheze ubu zaragabanutse cyane kuko icyo twibaza kandi n'icyo tubona twebwe nk'abantu barara mu bisata byinshi by'igihugu ingene igihugu bitunganywa n'ingene biriko biragenda turabona neza yuko igihugu c'uburundi kize ku ntambwe ndende nomuremesha yuko ubu u- ugiye mu nzego z'umutekano biraboneka neza yuko izo nzego z'umutekano ziri hamwe ziba izari mu gisirikare ca kera igisirikare cari ca cndddfdd igisirikare ca fnr abo bose bari hamwe kandi ikintu gishimishije kindi ni uko na gato ubu unyatoza oya kandi akaba ari mu nama nshingamateka ari we ikegera cya mbere cy'inama nshingamateka ibyo ni ibintu kame ibintu byiza bishimishije ari muri leta y'u Burundi ni ukuvuga yuko iyi demokarasi mu burundi irateye imbere rwose ibyo bindi ni ibintu bito bito bigenda birakosorwa buhoro buhoro egomeye reka ariko reka nico eh, ni kibazo ibintu bito bito Yego, Eh, bigenda birakosorwa ikibabaje rero ni ibyo by'ubwicanyi kwicana ni ikintu kibi cyane rwose intambara ni mbi twayibanyemo imyaka myinshi ibi ni ukuri birakenewe yuko abarundi biku- bakubita agatima mpembero ntibibagire ibyabaye muri iki gihugu cyacu Yego, me- ntibibagire ingorane twakiyemo ndabona akanya katujanye mushikiranahe eh, Njagwa Gilbert Beko Ego mereka tubaze numushya ntahe eh, Pierre Claver Nahimana agira icyo avuze ku ciyumviro cashikiririjwe na Thierry ku vyerekeye cane cane igihe c'amatora ikanubwicanyi buba muri ico gihe.
Eh, bi- ego tw- twama tubibona eh, mu gihe cy'amatora ariko usanga ari ubwicanyi butandukanye buri ku- usanga bu- butandukanye nibyo mu gihe cy'amatora eh, uko twaje turabibona mu burundi muri ino muri iyi myaka iheze usanga hariho imishamirano ariko eh, sinohuta mvuga ngo bijya byabaye mu cibitoke ngo byavuye ku, ku, ku matora kuko ivyo ntabyo tuzi yuko ariko byagenze kuko ni ibintu binyegeje ntawe uratanga insiguro itomoye ivuga ibyo bintu ingene byagenze nicyo gituma byongora kuvuga ngo bijya bintu byabaye ngo ni ukubera amatora sinohuta ndabyemeza gutyo ariko icyo nuvuga ni uko mu gihe cy'amatora usanga hariho imishamirano hagati y'abantu hagati y'imigambwe ibyo twarabibonye ubuhubwo navuga yuko nkumbura bishobora kuba byari byagabanutse gatoyi naho navuze yuko hari uburorero bwerekana yuko hamwe hamwe byagoranye ibyo nkumbure mu myaka izoza abarundi bagiye baricara hamwe imigambi ikicara hamwe bakagerageza gutora inzego kumvikana ngira bizotora bigabanuke egome imbere y'uko ndabaha ijambo umushana Emmanuel bamenyekane kugira ngo namwe mbwire icyo muvuze ku cyumviro cyashikirijwe na Thierry nagomba mbanze ijambo Amede Amede mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hehe Amede
Kirundo ibwambarangwe yego izina ry'ikirundi rende
nimubona nimubona duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cy'imviro
ego icyiyumviro cyanjye ni uko umuntu ariko araraba neza uko iyamamazo ya referandumu ni ukuri urabye n'ibindi bintu byagiye birahaca turabishima cyane uko byagenze haba ku mpande zose kuko turabye ko uba vunagura amajambo wihute akanya karagiye yaraba isaha
ego kuri twe twavuga duti byemezwe ibyo kwemezwe two tuzotora ibigo barabikoze mu mutekano kandi byarangiye twarangije neza rero ariko uri kuraraba muri kasa
sozera mu kanya gato cyane rwose ndabona telefone ya amede isa n'icitse reka mushenahe manuel bamenyekane icyiyumviro cya tiyari eka muce muduga ku ijambo n'icyo cyiyumviro umushantahe amedi ashikirira emmanuel muratwumva emmanuel nawe nyine ndabona telefone yiwe isa n'igiye reka tusabe umushantahe clavera clavera ndahimana niho muri ego ndabumva muduge ku ijambo ku cyiyumviro gishyikirijwe na tiyari na amede
cyerekeye amede ari kuvuga cyane cyane ku byerekeye avuga ko ikiringo cyagenze neza icyo ni ikibazo mwiza gushikiriza ikiringo cyo kwiyamamariza gutora ego cyangwa oya cyagenze neza muri rusange tuvuga ku ijambo
ugereranije n'ibyabaye muri mu myaka yahera cyane cyane nko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nabivuze kare atari iki kintu cyinjiyemo cyo mu cy'ibitoki umuntu adafite insiguro itomoye na gatoyi insiguro itomoye nta turaroha mugabo n'ikintu urabona cyishe abantu benshi tutazi iyo byaje biva umenya ni terorizme ugereranije n'ibyari byabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu urabona yuko iyi referandumu naho atari amatora yerekeye abashinga amateka canke umukuru w'igihugu urabona ko byari byatanguye neza urabona yuko imigambwe iri ku rubuga ukabona yuko ishobora gukora yose ariko hakaza haracamo ibintu twamye tuvuga ati hariho intara zimwe zimwe amakomine amwe amwe wasanga ari abategetsi ari abajeje umutekano bahohotera abari mu migambwe itavuga rumwe na leta
yego reka ijambo rya nyuma tuhe na mushanahe njangwa Gilbert Beko telefone ya Emmanuel Isani yacitse mu kanya gatoya cyane rwose ikintu mubona cokorwa kugira ngo eka ayo matora azagende neza kwigerekezo ya 17 n'ikihe mufise iminota 25 amasegonda 25 twosaba leta y'u Burundi gucungera umutekano ukwiye kugira ngo abazoja gutora atore neza badahugumbwa badaturatuzwa kandi ata muntu n'umwe abagora bagatora ikiri ku mutima wabo ikindi cya kabiri dusaba leta dusaba abenegihugu yuko bofatana mu nda bakarengera ntahe batandukanya mu migambi njangwa bagaca gilbert beko babandanya neza.
murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ndagushimiye cyane rwose mushirantahe pierre claver na himana ndagushimiye nawe mushirantahe emmanuel bamenyekane turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro byabo reka n'ibibazo bari bafise turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese
mubandanye kumviza radiyo ijwi ry'amerika